muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mwiriwe neza muri kumwe na thomas kamirindi muri iki kiganiro murisanga radiyo ijwi ry'amerika nk'uko mubizi ni kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi muratwumvira kuri fm mirongo cyenda na kane n'ibice icyenda na mirongo cyenda na gatanu n'ibice bibiri kandi mujye no ku rubuga rwacu rwa interineti wazi itatu akadomo radiyo yacu voa akadomo komu no kuri fesibuke radiyo yacu voa maze mukurikira amakuru n'ibiganiro byacu
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika icyo ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
murisanga rero inama y'abakuru b'ibihugu by'umuryango wa afurika y'uburasirazuba eyase itaha izabera i kampala muri uganda kuva ku itariki ya makumyabiri n'imwe kugera kuri makumyabiri na gatatu z'uku kwezi mu byo abakuru b'ibihugu bazigaho harimo ikibazo cy'ibiganiro bihuza abarundi eyase yabitangarije ijwi ry'amerika twarabibabwiye mu makuru ibiganiro by'abarundi bigamije gushaka umuti w'amatati ya politiki yavutse kubera amatora y'umukuru w'igihugu mu burundi mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu indi ngaruka y'aya matati ni umubano mubi waje hagati y'u rwanda n'uburundi abanyagihugu bahora basaba abayobozi b'ibi bihugu gukemura ibyo bibazo kugira ngo nyine abanyagihugu babashe gukomeza kugenderana no guhahirana ariko si ubundi abanyarwanda n'abarundi by'umwihariko n'abaturage bo mu karere k'ibiyaga bigari bapfa iki barwanira iki ndavuga bamaranira iki kandi bafitanye amaraso bayego bamwe bagiye baba mu bihugu iki n'iki hari abarundi benshi baba cyangwa babaye mu rwanda hari abanyarwanda benshi baba baba cyangwa se babaye mu burundi ikindi barashyingirana barabyarana ibyo kandi niko bimeze no kuri repubulika iharanira demokarasi ya kongo by'umwihariko agace k'uburasirazuba muri iki kiganiro rero nagira ngo mbasabe ntituze kuvuga amazina bwite y'abantu ku giti cyabo kubera ko byaba ari ukwivanga mu buzima bwabo bwite ibyo ari byo byose perezida silvestre ntibantunganya asanga aya masano ya hafi yo gushyingirana kubyarana kugenderana kubana ashobora kuba intandaro ashobora kuba impamvu ikomeye yatuma abantu banywana abantu babana neza mu mahoro abarundi n'abanyarwanda by'umwihariko ariko n'abatuye mu karere k'ibiyaga bigari byose kose nako perezida ntibantunganya nk'uko mubizi yabaye umukuru w'igihugu cy'u Burundi kuva mu gihumbi magana cyenda na mirongo cyenda na kane kugera mu gihumbi magana cyenda na mirongo cyenda na gatandatu kuva mu bihumbi bibiri kandi perezida ntibantunganya afite icyicaro gihoraho mu nteko nkenguzamateka y'u Burundi ni ukuvuga sena niwe rero tugiye kuganira perezida ntibantunganya muraho murakomeye
muraho neza namwe nongeye kugushimira cyane rwose by'umwihariko uyu mwanya wongeye kuduha kugira ngo wongere uganire n'abanyagihugu n'abaturage kuri aya masano ya hafi harimo amasano y'amaraso yo gushyingirana no kubyarana ubundi mu magambo make cyane ko wabirebye ukabyitegereza ubona ari ikintu kiriho cyane koko abanyarwanda barundi abantu bo muri repubulika na demokarasi ya kongo koko barabana ndavuga kujya kuba hariya no gushyingiranwa no kubyarana birahari cyane
birahari birahari kandi nk'uko wabivuze biri mu bintu byinshi bindi bishobora gufasha kugira ngo baba abarundi baba abanyarwanda eka mbere n'ibindi bihugu byo muri kano karere bishobore kugira imigenderanire myiza hariho umugani dukunda guca mu kirundi Mhm.
ngo uwambaye ikirezi ntamenya ko cera no mu kinyarwanda urahari no mu kinyarwanda urahari urumva rero biri muri bya bindi imbere Ah, eh, bituma dusanga dusangiye byinshi abarundi n'abanyarwanda dutanguriye mbere ku rurimi eha hanyuma wagenda ukaraba ugasanga mbere no muri kahise Mm.
hari n'ibindi byinshi ugiye kuraba imbere y'umuzo w'abazungu baje gutwara muri tuno turere eka mbere no muri afurika n'ahandi Mhm.
wasanga muri kano karere hariho leta zitunganye neza mbere byatangaje n'abazungu bagishika ino baravye uko u rwanda rwari rutunganije babaye uko urundi rwari rutunganije uko ubuganda eh, bwa- ingoma y'ubuganda yari itunganije canke ingoma zo mu bunyoro Mm.
n'ahandi Mhm.
birabatangaza rwose ico kibi ca mbere yego icya kabiri n'akarere nyine urabye uko kameze urabona kitwa akarere k'ibiyaga binini canke ibiyaga bigari tuvuze mu Mhm.
kinyarwanda Eh, ukaraba iki kiratanganyika mbona imbere yanje ko ndakibona neza mhm.
ukaraba ikiyaga kivu nzi neza kuko narabaye mu rwanda muri kariya karere yego ukaraba ikiyaga Victoria ugasanga rero ni ibiyaga nabyo nyine byagiye bituma haba imigenderanire myinshi hagati y'ibyo bihugu aha rero urumva sindaza kuri bya bindi byo muri myaka iri ndabigarukako yego hari n'ibindi ushobora kuraba igihe eh, abadagi bashikangaha muri kano karere Mhm.
ukugene batunganije intwaro yabo uburundi u rwanda na tanganyika yagiye kuba tanzania inyuma yo kuyikukira Mm.
bari babishize hamwe babyita mu rurimi rwabo ost africa ni ukuvuga afurika yo mu buseruko Mm.
urumva bari bagize hamwe Eh, haje ababirigi aho abadagi bamariye gutsindirwa mu ndwano ya mbere yo ku isi yose yabaye mu Naho gihumbi nyene- iyo ngwano Ego.
yabaye mu gihumbi magana cyenda na cumi na kane kugera mu gihumbi magana cyenda na cumi n'umunani egome Eh.
ni byiza kubyibutsa ko kenshi na kenshi turakunda kuvuga tu- twibaza yuko abantu bose babizi canke bavyibuka niko Eh, bimeze naho nyene Yego.
naho nyene ivyo twabonye ni uko mu gutunganya ingene batwara kano karere Mhm.
kongo u rwanda n'uburundi babishira hamwe Eh, Eh, hanyuma mu gihe tugiye kwikukira jewe maze iminsi nsoma ibitabo biraba kahise kano karere mhm.
ndabona nko mu burundi ko hariho imigambwe imwe imwe mu maporogaramu yayo Mhm.
yavuga yuko byoba byiza uburundi n'u rwanda bibaye ibihugu bifatanye mugabo babyita mu gifaransa federation Eh, ukumva yuko ako gatima kumva ko abantu bari hamwe eh, kari kahari aha.
ngaho rero ukwikukira gushike naho nyene turabona yuko abagiye bategeka muri kano karere Mhm.
bagerageje kugira ngo bashyireho amashyirahamwe mu karere agenda ahuza ibi bihugu Mm.
harabaye sepejere urayizi naho mbona muri kino gihe umenga aho Iracumbagira yasinziriye cyane Yeah.
eh, yahuza igihugu ca zayire muri ico gihe Mm.
igahuza u rwanda igahuza n'uburundi Eh, inyuma harabaye n'irindi shyirahamwe bakenyera niyo bakiryibuka ryitwa obeka organisation du bassin de la kagera nayo Yahu- nyene igahuza uburundi u rwanda eh, umengo na tanzania yego ubu naho urabona uburundi u rwanda eh, tanzania ubuganda kenya na sudani y'epfo duhurira mu ishyirahamwe ry'ibihugu byo muri afurika eh, Y'ubuseruko y'ubuseruko.
cyangwa Urumva rero, y'uburasirazuba mu hari kinyarwanda byinshi Yego.
usanga duhurirako Ah, reka rero ngundiye ngaruke rero kuco mbona jewe noneho gisa n'igikomeye gusumba iki- gusumba ibindi ariko se perezida ntibantunganya dusubiye inyuma gatoya watangiye uvuga ururimi abanyarwanda n'abarundi bahuriyeho ibyerekeranye n'idini byo ntabwo idini gakondo tuvugiye abazungu bataragera muri ako karere ntabwo a- idini naryo ryasaga iry'abarundi n'iry'abanyarwanda mu kinyarwanda bari bafite idini bitaga kubandwa
ego ndibwira ko no mu burundi bari barifite novyita imigenzo je niko novyita eh U- uwo mugenzo no mu kirundi eh eh, wari uriho aha abantu barabikora eh kandi noneho uko nawe ubivuze mbere aha no mu biraba ukwemeza imana eh burya abarundi abanyarwanda turi mu bihugu bike bya afurika usanga abantu bemera imana imwe
eh nicyo gituma mu kirundi twatisa n'imana eh, mu kinyarwanda umenga naho mesi ijambo imana rirakoreshwa Yego.
naho umenga harimo ijambo nyagasani yego n'imana rirakoreshwa ibyo byose ni ibintu byagenda bihuza abantu kuko Mm.
uko bivuze eh yego
Eh, ubu rero ngira ngo ngaruke kuri cya cyumviro cyawe rero watangurirako yego
Eh, igihe uburundi u rwanda eka n'ibindi bihugu bya hano- bya kano karere bigiye kwikukira twaragize ingorane nyinshi abantu bazi atawenda kugarukako mhm zatumye hari abanyagihugu cyangwa abenegihugu haba mu burundi haba mu rwanda haba muri kongo yari zayire icyo gihe mhm bahunga urasanga hari abanyarwanda benshi mu myaka ya mirongo itandatu bahungiye mu burundi yego ugasanga hari abarundi benshi mu myaka ya mirongo irindwi bahungiye mu rwanda yego mbere baba abarundi baba n'abanyarwanda ugasanga abarongeye barahungira mu bihugu nka kongo yari zayire bagahungira muri tanzania abanyarwanda hari n'abahungiye mu buganda eh wagenda ukaraba rero mu mibano yabo Eh, aho bagiye bahungira kubera ako kahise nakubwiye mm hari ibintu byaca byoroha kugene eh, abo bantu bagenda narengiye kuvuga ngo binjiranamwo Eh.
bahura eh Eh, rero nk'uko wabivuze ugasanga hariho abanyarwanda eh, basabye abageni mu barundi hari n'abarundi basabye abageni mu banyarwanda hari n'abanyarwanda basabye abageni mu barundi canke muri kongo canke muri tanzania hehe mm rero nkagira nti rero buriya umuntu ariko arondera izofasha mhm eh, kugira ngo ibihugu byacu bigende bibana mu mahoro kandi nta kundi bizogira nuko bizokwa- nuko bizoba mm ibyo bibana mu mahoro Mhm.
ibyo byose ni ukwizerana koko ibyo byose ni ukujya turaba ingene twobikanisha neza twobikanisha ayo mahoro twobikanisha ku kumvikana kugira ngo aka karere kacu koko mu myaka iri imbere kazobe akarere karangwa n'amahoro n'iterambere kuri bose Yego.
niko jewe ndavyibaza muri gihe kisi- kino gihe ca none Mm.
kandi ni ibintu bishoboka
radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda umutumire ni perezida silvestre ntibantunganya ku mibano ya hafi abarundi n'abanyarwanda by'umwihariko bafitanye muri kariya karere k'ibiyaga bigari usibye n'imibano bafite n'ururimi rumwe none rero byamara iki mu kubanywanisha mu kubabanisha neza kuri telefone dufite iridofonse iridofonse we
mwiriwe mwiriwe wiriwe neza akabazo kawe cyangwa intererano
mbo ni intererano ariko ndaza kujyana n'akabazo mbaza bwana ntibantunganye Mm,
kuko eh, ari kuvuga ko ari igihe abazungu baza bagize uruhare mu kuducanishamo mhm, ariko njye ntago ntago nemeranye nawe mm, kuko urebye nk'urugero nka hano mu rwanda muribuka neza ko abami bavukanaga imbuto mhm.
kandi namwe mushyize mu kuri murumva ko bitashoboka mu nda y'umuntu ntihavukamo ibyatsi cyangwa ibindi bintu Mhm, ahubwo ni abantu ku giti cyabo bumvaga ko bagomba kuba aribo bonyine bayobora mhm, ese abatarashoboraga kuba bahabwa ubwo burenganzira bwo kuyobora wenda bifitemo ibitekerezo bizima urumva bo nta kuntu bat- ntibari kugira imyumvire mibi bakaba banateza ikibazo icyo urumva ubwabo baba bari barananiwe kuyobora mbere y'uko abazungu baza iyo baba bararebye bakaba bateba bose ni abenegihugu reka bamwe bayobore natwe tuzivukana tugire igihe tuyobore n'abatarazivukanye bagira igihe bayobore ntabwo abazungu bari kuza ngo baze baducemo ibice bishoboke ahubwo ni uko n'ubundi baje basanga ibice bisanzwe bihari hari abakwiye guheka abandi hari abakwiye eh, guhingira abandi abandi nta burenganzira urumva iyo batabisanga gutyo baj- abazungu ntabwo bari gushuka abantu ngo bishoboke Eh.
ikindi rero cyo kuvuga ngo gushyingirana Ah, gushyingirana ntabwo ugiye mbona yuko cyazana ubumwe mu karere kubera yuko ahubwo ari ibintu bituma abantu bumvikana byareberwa ku ma leta aho mu burundi n'ahandi hose turabizi amoko arahuye ari abahutu ari abatutsi ari abatwa Eh, niba hafashe ubutegetsi umuhutu eh, ntaringaniza ayo moko niba uri umuhutu ugafata ubutegetsi fata abarundi neza bafate bose kimwe umutwa arenganire n'umututsi umututsi arenganire n'umuhutu mhm.
maze nibashaka kwibanira kuko bikundaniye bazibanira ntabwo bazabana ngo ni uko umuyobozi yabitegetse cyangwa ngo bumva ko kugira abantu banywane ngo ari uko ngo amoko yabana Mm.
kuko na kera barabanaga kandi ntibabanaga ari ku gatuza ka leta cyangwa ku bitekerezo by'undi muntu uwo ari we wese kandi nanjye ngiye gukunda ntabwo nareba ngo uyu ni umututsi cyangwa ni umuhutu namukunda kuko namukundiye imico ye cyangwa imyumvire ye kubera iterambere mubonaho ntabwo Ildefonse we.
namukundira ibyo ngibyo yego hino amagambo iridofonse we
yego ubwo rero igihe icyo mbaza ni bantu atubwire ko abazungu batakituyobora kandi bigaragara ko bamanitse amabendera ngo repubulika zirahari akaba avuga ko aribo batezaga umwiryane muri east africa ubu abantu ntibagipfa niba bapfa kuki batabishakira umuti ni abazungu bakibica cyangwa nitwe ubwacu twananiwe kwishyirira hamwe murakoze yewe urakoze iridofonse we re- reka ahita agusubiza
Mm.
egomeye arakoze cyane ire defonse ku kibazo ciwe Mm.
kandi n'ikibazo gifise ishingiro kuko nta kuntu novuga yuko mbere yuko abazungu baza ibihugu by'u rwanda uburundi za uganda eh, zari ingoma zikomeye Mhm.
hanyuma ngo mpakane yuko imbere n'aho nyine hashobora kuba ibibazo ibibazo byari bihari koko Mhm.
kandi ibyo bibazo byari bihari abaru- abazungu abaje eh, gutwara ibi bihugu barabikoresheje kugira bakomeze intwaro zabo Mhm.
byaranabonetse mbere yuko hari ibibazo badugije cyane uravye ukuntu bagiye bafata icyo twita amoko mbwa bw'amoko buriya ugiye kuraba basanze mu burundi mu rwanda cyane cyane tuvuga aho tuzi Mm.
baragenda bifata ko bishakiye bobo eh, gushika mbere aha mu burundi ho urubiriko biravugwa cyane muri kino gihe aho mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icyenda na mirongo ibiri na gatanu batangura umugambi wo guhindura iby'intwaro icyo bise mu gifaransa reforme administrative Mhm.
ugasanga bagiye bakora mu ntwaro abantu bamwe bamwe bafatiye ku cyo bita ubwoko bwabo ahanduduriye ko bagakuramo cyane cyane abahutu ntihagira n'umwe asigara mu nzego z'intwaro ibyo Mm.
turabizi Eh.
ukamenya n'ingene bagiye bashyira imbere nka mu burundi eh, abo basanze batwara cyane cyane ni ukuvuga abaganwa Mhm.
ibyo byarabaye Mm.
kandi jewe nogira nti turi ko turaziga muri kino gihe tubifate nka kahise kuko haba uburundi haba u rwanda haraheze imyaka myinshi turose intahe y'ukwikukira ni ukuvuga dutwarwa n'abarundi dutwarwa n'abanyarwanda Mm.
umuntu rero ntafite ibinenegwe uruhara rw'ubutwara mu guhindura ubuzima bw'igihugu kuko hariyo abashobora gutwara bagatwara nabi ugasanga iyo ntwaro yabo mbi irabangamiye cya gihugu uko cyari kimeze Eh.
turabizi Yego.
ndashobora kuba nk'akarorero kari kure ngira ngo atabikubabaza Eh, arabe ubudagi eh, kuri itere yatwaye nabi cyane Mm.
gushika aho kwegera abadagi gushika aho ahonya abantu abayahudi Mm.
gushika aho atera intambara ku isi yose yagize ingaruka burya gutwara birafise ingaruka ku buzima bw'igihugu ntihagire uwifatanya intego nico gituma muri kino gihe rero ari ukugene abantu batwara bituma uko kumvikana hagati y'abantu eh, kugira aho gushitse uruhara rwo gutwara ruba rukomeye cyane umuntu arashobora gutanga uturorero nuko nyine nzi yuko mu biganiro nk'ibi usanga kugenda tuvuga duca make kugira ngo abantu bashobore kuronka akanya kuko bazibaza ari benshi Eh, radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda kuri telefone dufite kandi ndabace kure jonas jonas we uhiriwe neza
nyiriwe vuga cyane ariko akabazo kawe
njyewe nashaka kuvuga eh, du- dufatiye ku byo bintu umushinga nawe ariko aravuga Mm,
ikintu cyari gikwiye uriko uraraba neza u- bino bihugu hafi na hafi nyine byo mu- muri kano karere usanga imigenzo ihakwa gusa eh, abantu nyine usanga itandukaniro ry'ururimi usanga ari akantu gato gato kagenda kajya karahinduka kaboneka yuko n'ubumwe bwaba bwa- bwa- bwashoboka kuhaba mm,
jewe ari nka jewe ndiko ndaraba cari gikwiye ahubwo barakwiye kubandanya kwiyunganya bona bakaraba abantu bakoronije bino bihugu muri kahise basize bacanishijemwo abantu hama bakabitwarira bagasanga indisho yakababa barakoze bibi
perezida ntibantunganya ibyo bintu byo kwitwarira abakoronije uburundi n'u rwanda byashoboka
erega reka ndakubwire burya nta kidashoboka bashaka Eh, mugabo kandi buriya igikunda kutwononera hano muri kano karere kacu eh, haba mu burundi canke mbere no mu rwanda tudabizi neza eh, ni uko dukunda kwibagira uko turi twebwe nyine aha, burya uko umuntu ari nako gukunda kwibonekereza mu mico y'igihugu ciwe eh, mu mico naho hariho kandi ururimi abantu bakoresha yabivuze mu rurimi naho ugasanga hariho ibintu byinshi by'ibyiyumviro bigera bitangwa birashobora guca no mu migani eh, hariho rero umugani mu kirundi sizo kugira ko mu kinyarwanda urimwo ngo uwaroze niwarogora canke Yego.
hari n'uwundi mugani eh.
ngo ushaka guhana umurozi bamubitsa umwana mu kinyarwanda ho mu kinyarwanda ujya Burya gusa nu- barabirimo.
yego ari mu kinyarwanda Eh.
ujya gusa n'uwo nguwo uravuga ni nk'umuntu iyo ushaka gu- ku- ku- ku- ku- ku ikintu cyawe mbese gishingurwa neza ukibitsa umujura umuntu w'umu- Eh, w'umusuma urabyumva. urabyumva Eh.
rero ni Yego.
ukuba turaraba ingene isi itunganijwe Mhm.
mukorere n'isu- icyo itunganijwe imigenderanire ibi bita diplomasi mu gifaransa Mm.
birafite uruhara rukomeye cyane nicyo gituma burya kuja muri diplomasi atari gufata uwo ari we wese kuko muri diplomasi urasanga n'uwitwa umwasikatwa w'uyu uyu munsi Ah.
ejo bashoboye kuba ko baganiriye neza bakavugana bashoboye kugira ibintu byinshi bahurira ko turakunda kubibona Mm.
mbere byaribonekeje kandi yuko burya kugira ngo umunyamahanga muvugane wumva ko ufise koko uburemere nawe ari ngenderwa yuko uba ufise igihugu cumva ko cifashe Mm.
hamwe ugenda mukavugana bakagira bati ibyo ari byo byose ashyigira igihugu cyifashe tugusonera n'ahandi nk'iyo ugiye wowe iwawe hameze nabi abantu batumvikana ntuzogire ngo uzokumvikana Eh.
naho abantu tuvuga ko badukoronije jewe ku bwanjye ndi- ndazi mu mutima wanje ko dushobora kwicarana tukaganira n'ako kahise tukakavugana mbere kuri ubu n'ibyo byo kuvuga ngo bariho ibi canke ibiriya birihwe birashoboka aha mu burundi turiko turagira icyo twita kurondera ukuri no kunywanisha abarundi Eh.
mu nzira zo gucamwo hariho kumenya ukuri kuko nyine ibintu byagenze hariho kandi no gushumbusha abantu eh, nk'iyo bagize ibyo batakaje Mhm.
hari no gushu- uko gushumbusha kurashobora kuza mbere mu bintu biteza imbere abantu bose hamwe atari hamwe ugira ngo nakangiye kuma amafaranga ya naya naya naya birashoboka Mm.
ndazi kandi no migizane y'ibihugu aho hashitse aho ibihugu bigira biti kuri ikibazo kidutandukanije dushireho umugwi uvyiga Mm.
igihugu ca kongo n'umubirigi Eh.
barashyizeho umugwi wiga ingene rumumba yagandaguwe Mhm.
byarafashije muri icyo gihe eh, kugira ngo imigenderanire yabo ijya ibitera imbere mbere ngaho uburundi buranibaza nanjye nti mbe ni kuki abarundi tutoje inama twese hamwe ngo tubwije tuti reka dusabe nk'abo twoba tuvuga yuko bafise- bafise uruhara mu igandagurwa ari irya perezida melchior mbadaye ari mu igandagurwa ry'umuganwa rudobwo rwa gasore ari no mu bindi byashikiye i burundi turabe ingene twobiganira kandi je ndazi yuko abantu bovyemera kuko burya ntawukura inyungu mu kwama ahanganye n'abandi waraba mbere no muri amakuru y'ubu n'abanyamerika barakunda kuvuga nabi igihugu cya koreya y'uburaruko koreya y'inoro yego ariko ugiye ugasesangura urasanga abana bariko baravugana ukundi baciye mu buryo bwinshi kuko bazi yuko e, impera n'imperuka ku bihugu inzira nziza ari ukubana neza Mhm. kubana neza no kuganira
egome radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda turimo turaganira na perezida silvestre ntibantunganya ku byiza abarundi n'abanyarwanda by'umwihariko bahuriyeho muri kariya karere imibano amasano ya hafi ururimi imigenzo yo kwemera imana noneho byafasha gute mu kubana neza mu kunwanisha abantu kuri telefone turi kumwe na jean de dieu nziyomaze jean de dieu
karame karame akabazo kawe
Eh, ikibazo ngiye mfite ku bigendanye no kugira ngo tugarure umubano hagati y'ibihugu byombi u rwanda ndetse n'uburundi Mm.
numvishe icyo bwana ntibantunganye yavuze kinde no gushyingirana Mhm.
ntabwo cyaba gihagije Mm.
ahubwo icyo mbona gishoboka kugira ngo umubano uboneke birasaba kugira ngo guverinoma zombi abakuru b'ibihugu bagirane ibiganiro Mhm.
bajyane imigenderanire myiza icyo gihe bizafasha natwe abaturage b'ibihugu byombi Mm.
gutinyuka tugenderanire noneho mm, bwa bwa kwa kugenderanira kuboneke hagati yacu twese Mm.
ariko kugeza uyu munsi icyo ntarimo kwemera kigendanye n'abo bakoroni Mhm.
ni uko igihe cyose ibihugu bya afurika byose muri rusange wenda ko turimo kureba ibyacu gusa bibiri Mhm.
igihe hatariho gushyira hamwe n'ubufatanye kwa za leta igihe cyose ntabwo twagera ku byo twifuza ariko se jean de dieu Nuko- nuko ku- niko Karame.
leta zigizwe n'abantu kandi muri abo bantu usanze harimo abashyingiranwe kuri ubwo buryo abarundi bari mu ntwaro barashyingiwe n'abanyarwandakazi n'abanyarwanda abanyarwanda ba- bari mu butegetsi barashyingiranwe n'abarundikazi n'abarundi Bo- ibyo ngibyo byurumva bita- bitafasha
i- ibyo bintu byafasha cyane Ah.
kubera yuko abo bari mu butegetsi bashyingiranywe ba- baturuka mu bihugu bitandukanye Mm.
nibo bakagombye undi gufata iya mbere bakajyana ibyo biganiro Mhm.
kandi ibyo biganiro byavamo ikintu kizima cyatuma n'ubundi wa mubano w'ibihugu byombi ukomeza kugenderanira neza Mm.
hanyuma icyo nabaza bwana ntibantunganya wenda akaba yadusubiza kuri telefone yego ah, ni iki ngiki ese nka leta y'u Burundi cyane ko ikiganiro cyatu- cyateguwe n'umuyobozi muri guverinoma y'u Burundi ni iki bo bateganyije cyangwa se bateguye babona gishobora kugarura umubano hagati y'ibihugu byombi kandi bikagenda neza ndetse bikarushaho kuba neza kurusha na mbere y'ubwo bukoroni ko abanyarwanda bundi bari babanye jean de dieu jean de dieu ikiganiro uvuga ngo cyateguwe na leta y'u Burundi ni iki ngiki se turimo
oya ndimo kuvuga iki ni iki ni ikihe kiganiro wenda ni ikihe kintu cyaba cyarateguwe Eh, ha- wenda kuri kuri kuri leta y'u Burundi cyane ko wenda ikiganiro wenda turimo tukiganiraho na nyakubahwa ntibantunganya w'uburundi aha aha ese ni iki uburundi bwabo bitekerezaho kugira ngo habe hagaruka umubano mwiza hagati y'u rwanda n'uburundi ye reka gusubize urakoze jean de dieu Eh, mura- murakoze cyane perezida ntibantunganya Reka mvuge ibi- Yego.
reka mvuge ibintu bitatu Eh, Eh, ntangure ngo ubwa mbere kuri ubu ibyo navuze mhm, Eh, gushingirana ndabifata nk'uko nawe mvuze mhm, ukugene byofasha nuvuga mbere ko gushingirana gusa kumenyana Eh.
Burya abantu mubanye imyaka mirongo ingahe muramenyana uri umunyeshuri ukaba wize muri kaminuza dufate y'ubujumbura cyangwa y'ubutare mvuzaho ndi mukaba mwiganye n'abantu hanyuma ugasanga kuri ubu hageze muri kino gihe bari mu bayobozi iyo mugiye kuvugana mugahura biraborohereza muhuye hoho mbaye nkawe hari ibindi ngibyo byo mu buzima muhuriye ko nabyo nyine birorosha nk'uko rero nuza kuvuga rero ngo abantu ntibashingirane ngo niba hari inyishu ngo niba bagira abana bagenda ngo niba hari inyishu oya mugabo birashobora kubifasha icya kabiri jewe sivugira leta y'u Burundi haba na gato leta y'u Burundi irafise umukuru w'igihugu irafise abashikiranganji hariho n'umushikiranganji w'imigenderanire ariko kuri ubu ari biraba leta y'u Burundi boshobora kwishyura n'ijambo bishyuye rikagira aho rishika yego ariko tumurundi kandi narigeze kurongora kino gihugu narabaye n'umushikiranganji w'imigenderanire y'u Burundi n'ibindi bihugu naho bitafashe umwanya munini yani nk'amezi atandatu ndwi ku ntwaro ya perezida ndadaye ni ku ntwaro ya perezida ndadaye yego ntwaro ya perezida ndadaye kuva mu kwezi kw'indwi gushika mu kwezi kw'icumi na kabiri mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo icenda na gatatu mfatiye kuri ibyo rero nkafatira no ku bumenyi nagiye ndoratora ngaha umuntu ntushobora kugira gusa icyo ahanura ibyo ari byo byose uko tumeze uyu munsi uburundi u rwanda kongo tanzania n'abandi turi kumwe muri kano karere impera n'imperuka dutegerezwa kubana neza tutabanye neza baba abaturongora na cyane baba na bene ibihugu byacu nta kintu cyiza bazokuramo cya gatatu byaribonekeje yuko kutumvikana ukugira ibibazo hagati y'ibihugu n'ibi bishobora gushika mugabe impera n'imperuka abantu bakicarana bakaronka inyishu ndibuka nk'igihe jewe niga i butare mu myaka y'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo umunani
muri kaminuza y'u rwanda perezida bagaza aje muri icyo gihugu twebwe batugumiza ku maso twebwe abarundi
leta y'u rwanda leta y'u rwanda yabakomezaga yakomezaga kubahozaho ijisho
hagati y'izo leta hariho ibibazo mugabo urumva umukuru w'igihugu cy'u burundi yaragenda mu rwanda no kuganira bakaganira ni uko kuganira bishobora kugira icyo bizanye icyo bikenewe gusa ni ikihe ni uko abantu bose bagira bati tuganire twubahana twubahana nk'abarongozi twubahana izina ry'ibihugu turongoye twubahana na cyane cyane ku neza ya benegihugu kugira ngo turondere ikiza gifasha abo benegihugu gutera imbere kandi njyewe ndakubwiye no kubera sinujije na gatonyi imitima nta yindi nzira iriho atari iyo bizoshika tugiye kwifuza gusa ni uko byoshika n'igoga aka kaciyemwo kagahera wumvise ingene nko ku mipaka hagati y'abarundi n'abanyarwanda nyine wese mu migenderanire yo gucuruza ugasanga wigoye ubu kandi tuzi yuko muri kino gihe ahubwo gutera imbere ku bihugu gushingiye gucuruza gushingiye guhanahana ibica n'ibiriya haba muri ibi bya tekinoloji dushyitseko haba no mu bindi
radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro muri isanga umutumire umutumirwa ni perezida silvestre ntibantunganya kuri telefone turi kumwe na diomede diomede we
mwiriwe neza tomasi kamiri wiriwe wiriwe akabazo kawe
mwaka mushyashya mugongo twaherukana kera twaherukana kera kabisa nibyo diomede none turabonanye rero gusha ku ngingo
yego ndamugamukiriza nyakubahwa silvestre ntibantunganya yego arakumva
ego ego nashaka namwibariza ibibazo nka bibiri ego nyakubahwa mutumire nyakubahwa ukaba warongoye umukuru ukaba warongoye igihugu cyacu cy'u Burundi ego hari igihugu cy'u Rwanda usanga kitabanye neza n'u Burundi mbe nk'u rwanda urabona u rwanda haracyari n'akageso kabi kabi ko kutumvikana n'u Burundi mbe nka leta y'u rwanda yokora iki kugira irabe ko nyine yosubiza n'u Burundi kuko urabona nk'u rwanda ruraba nabi uburundi kandi kandi burundi bumeze neza turi mu gihugu cy'amavukiro kandi tumeze neza nka leta y'u rwanda yokora iki kugira irabe ko nyine yohuza na leta y'u Burundi kuko urabona leta y'uburundi yifashe neza mu rwanda nabwo urabona ko utamere neza uburundi barakumwe leta y'u rwanda yokumvikana n'uburundi kugira amahoro aboneke kandi amahoro aboneke mu burundi amahoro aboneke no mu rwanda niho byaba byiza kandi niho uwo mutekano mwiza ikindi nacyo gushingirana cya kabiri mbe nyakubahwa mukuru urongoye igihugu cyacu cy'u Burundi wowe gushingirana ku munyagihugu muto muto cyangwa munyarucari wowe kuri kugira murakumene muhuza kuko uri umumete twemera cyane yarongoye igihugu cyacu kandi urabe ukumene wohuza uburundi n'u rwanda kuko u rwanda vrema ntirwifashe neza ku burundi murakoze ye urakoze nawe diomede we reka kubwire uko abyumva
ahubwo nagira ngo ibyo mede ni ukuri yizere erega burya mu bihe bya none no guhanahana amakuru birafasha erega ibyo bibazo mbwiye ndazi yuko abo biraba bariko barabyumva kandi ndazi yuko abo biraba baba abarongoye u rwanda baba abarongoye uburundi barakunda abenegihugu babo barumviriza ibyo abenegihugu bakeneye yewe gusa nanjye icyo nokora gusa ni ukwifatanya n'abarundi n'abanyarwanda babyifuza nkagira nti dusabe dushigikire abaturongoye iyo nzira bayijemwo dusabe dushigikire abaturongoye ari nk'aho bagira bati bafasha babibafashemwo iyo niyo nyishu ku cyodo cya mbere urumva bicaye ijana na kimwe cya kabiri yari avuze kuza guhuza urumva icyo ni ikindi kibazo jewe gusa icyo nshyira hejuru icyo nshyigikira ni uko koko twokunguka byinshi twunguka byinshi ku neza y'ibihugu byacu tugenda dushyize hamwe kandi uko nabibabwiye jenda bivuga nk'uko nkakujya umuntu yemera ikintu ndemera yuko impera n'imperuka atakundi bizogenda mugabo ngongera ngaruka mugani abantu tugende twubahana iyo twubahana mbere yo mwubahana ni naho mugira muti koko hari icyo dushobora kungurana n'ahandi yo mutwubahana usanga mugiye mu byo gucinyizanya haba mu majambo haba no mu zindi ngendo nabyo ugasanga guteza imbere ibihugu bigiye ahubwo bibisubiza inyuma
ese perezida ntibantunganya nk'ubu ngubu uri umukenguzamateka ntabwo wa inisiye ni ukutangiza mbese gutangiza igitekerezo mugakora nka mosiyo mbese mugatanga urwandiko muruha leta zombi inama nkenguzamateka yanyu icyo kintu ntabwo ishobora kugikora ikabwira abari ku ntwaro nimwumvikane
ahubwo yewe kuva mu mwaka wa bibiri n'umunani gushyika ejo bundi mu bibiri na cumi na gatanu mengo nari mu mugwi w'abashingamateka n'abakenguzamateka bo mu burundi mu rwanda muri congo muri ibi bihugu byose ubona twita biri muri conference internationale sur la region de grand lac hanyuma rero twari mu kintu kwita nk'inama ihuza abashinga amateka icyo cyiyumviro utanze ahubwo umuntu yagiterera abashinga amateka b'abarundi n'abakenguza amateka b'abarundi hamwe n'abashinga amateka n'abakenguza amateka b'abanyarwanda bari muri iyo forumu de pararema de la region de grand lac bakaraba bati twofasha gute ku izina ry'aba barundi ku izina ry'abanyarwanda duserukira kugira ngo dufashe imigenderanire hagati y'uburundi n'u rwanda yongere gutota ibyo birashoboka n'ahandi kuri jewe ubu ubu sinzi ko uwaje ikibazo bikurikira erega muri muri ibi byo guhindura ibyirizwa nshingiro biri ko biragora nta mu burundi abahoze barongoye igihugu ntituzaba tugisubira kuba abakenguzamateka
eee
barabivanyemo urumva rero ntiyari bitworoheye kugira ngo uwo murimo uyu muntu yipfuza ni uko ni ukwishyura kuri icyo kibazo
urakoze perezida ntibantunganya noneho inshuti z'ijwi rya amerika kuri telefone dufite na yosefu nawe tumuhamagare yosefu we
karame karame akabazo kawe
mubanze mu ndamukiriza umutumire nyakubahwa silvestre ntibantunganya arakumva rwose
akabazo kamwe ni akabazo kamwe mfite ko kumubaza nk'uwabaye umukuru w'igihugu cy'u Burundi mu gihe bari ku buyobozi umubano hagati y'u rwanda n'uburundi wari nta makemwa none nka egisi perezida ubu abona biterwa n'iki k'ubu ngubu umubano wumva utifashe neza
yewe urakoze yoze reka ahita agusubiza
sinzi ko umubano w'u rwanda n'uburundi muri kiriya gihe wari nta makemwa kubera kuko urazi yuko muri kiriya gihe akarere kari mu mazi abira urabona urabona niho nyabwoko ryagiye abatutsi mu rwanda ni muri kiriya gihe urabona ngaha mu burundi twari inyuma y'intureka nyinshi zatewe n'igandagurwa rya perezida mirikiyoni ndadaye hanyuma ntibyari byoroshye urabyo mahindagurika yose ukugena imigenderanire yari imeze mvuga kuko nabivuze jewe muri ya myaka ibiri ndi umukuru w'igihugu ishobora ashira imbere nagira ndi ibibazo byose tuze turabiganira n'abantu biraba hari aho ushobora kuba wifuza ikintu kigafata igihe kugira ngo kibe mugabo icyo nabonye gusa nakubwira ni uko twagenderanira n'abarongoye u rwanda kuva mu mirongo icyenda na kane ibuka yuko nagiye mu ngendo mu rwanda rimwe kabiri gatatu ibuka kandi yuko ngaha mu burundi twakiriye abari barongoye u rwanda icyo gihe mirongo icyenda na kane na gatanu na gatandatu ngaha akenshi kugenderanira kuvugana ni byiza n'ahandi nk'uko nabikubwiye cyangwa izi ko nabivuze ntazibana zidakubitana amahembe
no mu kinyarwanda birimo no mu rugo ari mu rugo birashobora gushika aho umugabo n'umugore bagira bati turapfuye iki cyane aho usanga umwana n'ababyeyi hari ibyo batumvikanako tugaruka hahandi tuvuga tuti inyishu ica mu kuganira hagati y'abantu ndibaza yuko ko n'abandi bagenda babyumva bazogenda bashyigikira abaturongo bazogenda bashyigikira iyo nzira iyo nzira kugira ngo koko habe ukuganira ushobora gutuma ibibazo uko umwe wese abyumva babishyira ngaho bakabivugana imbona nkubone kuko ikibazo kironga umuti iyo mwakivuganye uko kiri umwe ntagire intumbero yiwe kugira rero ntagire intumbero yiwe gusa ni uko bamwicaranye muri babiri mukavuga muti ikibazo ni iki ni iki ni iki hanyuma kandi mukiyemeza muti ibyo ari byo byose tugende turondera inyishu aho kuguma duhagaze hahandi
radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro muri isanga turaganira na perezida silvestre ntibantunganya ku bishobora gutuma umubano mwiza ubaho mu bihugu by'akarere k'ibiyaga bigari by'umwihariko hagati y'u rwanda n'uburundi ibihugu bibiri bisangiye ururimi ibihugu bisangiye byinshi cyane mu mateka mu byo kwemera imana mu by'amasano y'amaraso mu byo kuba hariya kuba hariya basangiye byinshi byafashe iki rero kugira ngo ibihugu byombi bibane neza abanyagihugu abenegihugu babane neza kuri telefone turi kumwe na rukundo rukundo we
yandabumva cyane wiriwe neza se twiriwe twiriwe akabazo kawe
ya akabazo kanje eh, sinzi ko nuvuga ko ari icyiyumviro kandi ndabashimiye kuri iki kiganiro mwateguye Mm.
umubano hagati y'ibihugu byacu Burundi n'u Rwanda eh, ndumva ko utari hafi gutorerwa inyisho mu gihe abakuru b'ibihugu byacu bose bakiri ku ngoma kuko nibo bagiraniye amakimbirane rero umwe aravuga ati n'uyu uwundi akavuga ngo n'uyu mugabo mu gihe huza abandi bakuru b'ibihugu bashasha abo bashobora kumvikana kuko warabonye igihe amakimbirane aba hagati ya tanzaniya n'u rwanda igihe gikweta agiye magufura akaza baciye bumvikana hama umubano uragaruka rero mu gihe mutama nkuru nziza akiri ngaho na mutama kagame bose bakiri ngaho bashaka kwigumira ku butegetsi ntabwo ba- uburundi n'u rwanda numva ko bizokwigera byumvikana kuko bazoguma bagirizanya ko umwe ashaka gukura uwundi ku butegetsi kandi abanyagihugu bato bato nibo bazoguma bagwa mu mporero kubera abatware babiri rero jewe mbona ko umwumvikano hagati y'u rwanda n'uburundi utari kuraza uno munsi cyangwa ejo kuko mu batama bacu bose bashaka kwigumira ku ngoma urakoze rukundo we reka perezida silvestre ntibantunganya akwibwirira nawe icyo abitekerezaho urakoze
bwa mbere we nagira ndamubwire yuko afi- afise izina ryiza cyane rukundo Mhm.
kugira urukundo erega ndakubwire Mm.
ntihazogire umuntu yibaza ko hari ibidashoboka ndaguha akarorero ngaha mu burundi wacu uraje igihe hari hatanzwe ukoze aravuga imigambwe Mhm.
imwe ikorera mu kinegero iyindi iri ku butegetsi ngaha Eh.
mu mwaka w'igihumbi kimwe na magana icyenda na mirongo umunani Mhm.
haravutse umuhari witwa paripehutu
yego
icyo gihe hatwara umuganga umwe rudende mu burundi witwa yiprona Mhm.
nta wari kwibaza yuko hazogera igihe hashobora kuba abantu bavuye muri paripehutu Mhm.
n'abo muri yiprona bashobora kujya hamwe ubu ubu nama nshingamateka y'u Burundi yego harimo umugwi witwa umugwi amizero y'abarundi Eh.
ni umugwi wagiye kuyitoza harimo abava muri pariperutu n'abo muri iprona bari hamwe
mu mugambwe umwe
Eh, eh, kuko ah, si umugambi mugabo novuga ko ari organize coalition Eh.
bashize ingufu hamwe Eh.
Eh, kandi uri hejuru yabo ni uwitwa agato rwasa ntawari kwibaza yuko ico muri iyo myaka ngubwiye bishoboka Mm.
ntihagire rero ugira ngo ibintu bishobora guhinduka nk'uko yareka bivuga ngo habaye gusa iki i Mhm.
be nk'ubu ejo abo nyine avuze bomwereka ko ahubwo nabyo nyine bishoboka iyo wifata gute Mhm.
birashoboka Mhm.
birashoboka ahubwo ni ukubaha inguvu ahubwo ni ukubashyigikira Mhm.
ahubwo ni ukubasaba bakagenda batera imbere n'aho babona babona bishobora kuba bifite aho bigoreye Mm.
hariho ibice inzego nyinshi zo kugira zifasha nakubwiye amashyirahamwe turimo duhuriramwo Mhm.
harimo n'ishyirahamwe mpuzamakungu mbere duhuriramwo harimo n'ishyirahamwe rihuza ibihugu bya afurika kira noneho rirongowe ubu n'umukuru w'igihugu cy'u rwanda Eh.
erega iyo mufite ikibazo mukubahuka mukavuga muti reka turondere umuriro twubaka turabe yo dufasha kurongera inyinshi ibyo bibazo biratuma mutera imbere cyane sinoza kuvuga ngo ntibishoboka uno munsi yabanamba kandi sinoza kwisuka mu biraba iby'u rwanda byo kwishyira umukuru w'igihugu cyangwa iby'u burundi byo kwishyira umukuru w'igihugu ibyo biraba abarundi cyangwa abanyarwanda bene- bene bene byo kuko Mm.
ubu gusoma ndagasaba ati abarongoye igihugu bagende bashyira imbere uwo mutima wo kugenda bavugana ku kibazo icyo ari cyo cyose ku neza y'abanyarwanda ku neza y'abarundi ijwi ry'amerika kuri telefone turi kumwe kandi na bienvenue bienvenue
sabwe sabwe ndakumva tomasi wiriwe se akabazo kawe
yego imbere y'uko ngira akabazo ntubaza nagira mvuge yuko ugize neza mu kanya mu gutomora kuko ubwa mbere mwari mwavuze ati mbega ugu- uguhanahana abageni hagati y'uburundi n'u rwanda ngo byogira icyo biterereye kinini siko nabibona ariko mu kanya uravuze ati mbega nibiki byotuma uburundi n'u rwanda bigiranira umu- umubano mwiza ahandi nongere nte mwiriwe nyene icyubahiro silvestre ntibantunganya ndetse n'abariko baratwumviriza bose ku bwanje rero ikibano cy'uburundi n'u rwanda kugira kigende neza nibaza yuko twohera ku muzi w'iyo ugutosekara kuku- kuku- kubwumvikane bw'uburundi n'u rwanda kwazananye hariho ikibazo rero naca nihuta kubaza nyene icyubahiro silvestre yatwaye uburundi mu gihe kigoye sinari bwaca akenge cyane ariko naramubonye ntigeze no kumubona naho bigeze kumutera amazirantoke mbona gutya kandi ibyo yarabyihanganiye nk'umukuru w'igihugu uretse yuko na wene ndakeka yuko bitari gukunda yuko abo bantu bayamutera ko nkumbura bashyira ko ingufu nyinshi kuko na wene byari bimugoye ariko ndiyumvira rero nk'ubu ubu- ubu- ari ari muri leta naho nkumbure ariko aravuga ati ibwirizwa shingiro buraca bi- bihinduka bihagenda gutya kera rero nari ndamuzi nk'umuntu atumbereza mu ijambo by'ukuri abona hoko gwiki nk'umuntu ari muri leta habuze iki muri leta cyangwa hoko gwiki hakenewe iki kugira ngo uburundi n'u rwanda by'ukuri bumvikane urakoze byemveni bijyanye n'imibano rero Ye- hinira aho ngaho Bijyanye na- byemveni byemveni hinira aho ngaho kubera ko dushigaje igihe gitoya agira Yego.
agira umwanya wo kugusubiza kubera ko dufite n'abandi bantu babiri sofoni na leopold nabo bategereje nabo baze Neza kugira icyo cyane, bavuga ndabyubahiriza, urakoze cyane nyakubahwa urakoze rwose perezida ntibantunganya byemveni uriho wamwumvise
yavuze ngo kera ntatumbereza eee ubu nawe usigitumbereza mbega oya Eh, eh, icyo numubwira ni ibyo nabwiye n'abandi burya igihambaye ni ugushaka kandi ugushaka k'uwurongoye abandi Eh, bifatira kandi ku kugenewe abona mu gihugu ciwe yifashe yumvise icyo abanyagihugu benshi bifuza kenshi na kenshi aragishyira imbere kugira ngo muri kino kiganiro tugize turumva yuko abagiye bavuga bifuza iri- imibano myiza eee na Kandi na mbere ya numvise- hose numvise mbere n'abakuru b'ibihugu Mm.
mu biganiro bajya bagira mu minsi iheze nagiye numva amajambo asa n'ajya muri iyo nzira arumvise nk'umukuru w'igihugu yigeze kuvuga ati erega n'ubwanira tuzoganira mbere aranavuga nka wa wundi yavuga ati bikenewe n'uguhindisha n'ukuduhindisha akababaro duhindisha akababaro Mm.
iyo avuze gutya ari umukuru w'igihugu jewe gira ndi amayira ashobora kuba ariko ariyugurura kuko biciye mu biganiro mugashika mugira muti eh, tugire uku n'uku n'uku mwabyumvikanye urumva nimwe nyene muheza mukabishira mu mu ngiro mufatanije kuri ubu n'abashobora kuba bafatanije kugira ngo mugire ivyo biganiro Mm. ijwi ry'amerika mu tunota dukeya dusigaranye sofoni na leopold nagira ngo mbahere ijambo rimwe tubanzirize kuri sofoni ariko muvuge utuntu tugufi cyane kugira ngo perezida ntibantunganya atwanzurire iki kiganiro neza sofoni
mwiriwe mwiriwe wiriwe akabazo kagufi cyane
eh ajya akabazo nagira ndamu- ndamubaze ati mbe ubu unye ko umukuru w'igihugu paul kagame ari watwara ishyirahamwe ry'ubumwe bwa afurika Mhm.
ati nta kuntu yoshobora kumwandikira kugira abone yuko yoshobora ku- kwicarana na perezida w'u Burundi kugira bakure ayo matata ari mu nzira ye urakoze sofoni
urakoze leopold
Iyi, nawe akabazo kagufi cyane ufitiye perezida ntibantunganya basubirize rimwe yego eh, yavuze ikintu ca federasiyo ba- cagomba kivuke Mm.
coba gisa nico bakunda kuvuga ngo ngo hago- ngo hagomba kuba ampire hima ye hinira aho ngaho Urakoze cyane.
ye urakoze rwose nawe cyane pe perezida ntibantunganya utu tubazo tubiri rero hanyuma uhita uduha n'umwanzuro
Eh, avuze ampire hima ntiwabakivugwa igihugu c'uburundi canke igihugu c'u rwanda vyoba ari ibindi je ntazi
ibyo navuze byerekeye iyo federasiyo umuganga nabonye abivuga wavuga uti urabye ibyo buri n'u rwanda bisa- bi- bi- bisangiye hira- harashoboka ko imigenderanire myiza ko twoshika aho tugira federasiyo byari mu byumviro uwo mugambwe wari ufise eh, mugo ntibyagiye gutera imbere ariko rero perezida ntibanunganya Perezida- perezida ntibanunganya ihambaye ego me iki cya federasiyo ahari cyazabonerwa umuti muri ya federasiyo ya biriya bihugu bya afurika y'ubuseruko abakuru b'ibihugu bimirije imbere ibi- ibi- ibihugu bikazagira pasiporo imwe mbese akarere kakagira pasiporo imwe kakagira inteko ishinga amategeko imwe ibintu nk'ibyo ariko bikomeje ibi buri gihugu gikomeje ubwigenge bwacyo bwacyo ahari umuti uzaboneka icyo gihe
erega ibyo o- ugiye kuraba mu- mu biraba uko ibihugu byo muri kano karere ko muri afurika y'ubuseruko bitunganya kuzaba biri mu myaka iri imbere Mm.
icyo kirimo koko no kugira Umuntu ifaranga azi icyo rimwe ashaka mu minsi iri imbere eh, no kugira ifaranga rimwe Ariko imipaka kurangiza, ikavaho yego nagira ndangirize kuri iki cyumviro Mm.
ugiye kuraba mu barongoye abandi mu bategetsi mu baserukira abandi mu bari mu nzego mu minisiteri itari mike haba mu rwanda haba mu burundi haba muri congo urasanga abantu babaye muri ibyo bihugu Mhm.
ugiye mu rwanda urasanga abategetsi atari bake babaye mu burundi Mhm.
ugiye mu burundi urasanga abategetsi batari bake babaye muri congo yego ugiye muri congo urasanga abategetsi babaye mu burundi cyangwa babaye mu rwanda Mhm.
rero hari igihe mpora ndota sinzi ko ari ukurota mugabo iyo dote ndagira ndayishyire ahabona Mm.
ubushaka duce turotere hamwe Mhm.
rero ashaka umuntu yo- yogira umunsi umwe agatunganya nk'aho buhurira
yego mbaye nka ba bandi bagasangira ubwoba gusa bagenda kuri birukanya bati mbega urazi aho twiga hamwe muri rya shuri hariya Mhm.
bati mbega uribuka aho twahurira hamwe hariya na hariya Mhm.
hanyuma kuri ubu bakagira bati mbe none nitwiza turabira hamwe nyine twiza turafashanya kugira koko amahoro umutekano iterambere bikomere bishinga imizi muri kano karere bishingiye ku kumvikana ku kwizerana no mu gusoberanira hagati y'abantu bose Mhm.
niyo doto ariko perezida ntibantunganya sofoni yari yavuze ati ntiwakwandikira perezida kagame nka perezida we- wa ririya shyirahamwe mpuzafurika uti hura na perezida w'uburundi petero nkuru nziza muganire
bica mu buryo bwinshi Mm.
bwinshi Mm.
hari abashobora kwandika hari abashobora kuvuga nk'uko ndiko ndavuga hari n'abakoresha uburyo bwinshi icyo nzi co do- icyo nzi co coco ni uko ivyumviro uno munsi bitara bitabashikiriye Mm.
yego radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda nshuti mwese uko mungana ndabashimiye cyane kandi mumfashe by'umwihariko dushimire perezida silvestre ntibantunganya udahwema kutwitaba buri gihe tumwiyambaje kugira ngo atwungure inama aduhe impanuro nk'inararibonye kuko yayoboye igihugu ubu ngubu ni n'umukenguzamateka n'ubwo yatubwiye yuko iki cyicaro cy'abahoze ari abakuru b'ibihugu ibwirizwa shingiro rishyashya rishobora kuzagikuraho ibyo ari byo byose perezida ntibantunganya nizeye ko igihe cyose tuzajya tubakenera muzajya muduha impanuro
turiho kubera abenegihugu yego kandi burya umuntu wese iyo akenewe kugira ngo agire icyo aterera akagiterera atangorane jewe n'ukuri nta ngorane bizontera hakenewe ko ntorera nzoterera ndagushimiye cyane rwose kandi nkwifuriza amahoro y'imana maze rero nshuti zacu ma- mukomere murakarama mu kanya mu- ni nko mu masegonda mirongo itatu ni amakuru magufiya atarenze iminota itanu andi makuru rero nayo makuru makuru araza kuvuga saa kumi n'ebyiri mugire umugoroba mwiza nakagaruka
mubandanye kumviriza radiyo ijwi ry'amerika